ఇది నిజ్మిది అమెరిక్ ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kuwa gatanu itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyo ngabo twagombye kubwira abo mu yandi mashyirahamwe muri kano karere yuko ari ngombwa ko tugira urunani no munsi kugira ngo ibyo bibazo byose biriko biraba mu burundi tubihagurukire badufashe tubitorere umuti uwo ni metre janvier bigirimana ayoboye urunani rw'amashirahamwe yigenga mu burundi force avuga ku itotezwa rikomeye ry'abaharanira agateka kazina muntu mu burundi iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya kari imbere yamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu rosine munezero waramutse neza rosine umwanya n'uwawe udushikirize amakuru waduteguriye
mwaramutse fidele mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika umuherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya uganda aho igisirikare cya uganda cyatangaje ko icegera cy'umukuru w'umugwi w'abagwanyi bitirira ingabo z'uhoraho erera yishikanye ku bajeje umutekano ni nyuma y'umunsi umwe leta z'ubumwe za amerika itangaje ko igiye guhagarika ibikorwa byo gutuza uwo mugwi abategetsi mu gisirikare cya uganda batangaje kuri uyu wa kane ko michael omona yarajejwe gutuma tumana kw'amakuru mu muhari erera urongowe na joseph koni yitanze mu gihugu cya repubulike centrafricaine omona yari amaze imyaka mirongo ibiri n'itatu hari muri uwo muhari akaba yari yawinjijwemwo ku nguvu mu itangazo ryasohoye n'umukuru w'abasirikare ba amerika ku mugabane wa afurika rivuga ko umugwi washinzwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu wo gutuza umuhari erera watujije bikomeye abo bagwanyi uwo mutegetsi mu gisirikare cya amerika avuga ko uwo muhari waharugwamwo abagwanyi ibihumbi bibiri yamara kubu batarenga ijana ishyirahamwe mpuzamakungu onu rivuga ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu erera yishe abanyagihugu bashika ku bihumbi ijana ikongera ikanyuruza abarenga ibihumbi mirongo itandatu mu kiringo cy'imyaka cumi n'itanu iheze onu ikavuga ko icyo gitigiri gishobora kuba cyariyongeye bivuye ko uwo muhari wabandanije ibitero byawo mu bisagara bya kure na muri Nigeria abantu barenga ibihumbi aba, nako abantu barenga amajana abiri na mirongo itandatu bagizwe hanini n'abana barahitanywe n'indwara ya mugiga nk'uko byatangajwe n'ikigo NCDC kijejwe gucungera indwara aho muri Nigeria ico kigo kimenyesha ko gushika muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abantu bashika ku bihumbi bibiri ari bo bikekwa ko bashobora kuba bafise iyo ndwara cikwe ihekwa ihekwe yazu arongoye ikigo ncdc yatangaje ko ikibazo kijyanye n'uko atancanco ziriho kibangamiye cyane ibikorwa byo guhagarika iyo ndwara ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu oms mu mfunyapfunyo ariryo risanzwe rigejwe ububiko bw'incanco ryaratanze incanco zishika ku bihumbi amajana atanu kugira hazotanguzwe isekeza ryo gucandaga abanyagihugu kuva itariki ya cumi na rimwe z'ukwezi kuza kwa kane nigeria isanzwe iri mu bihugu biri muri afurika yo munsi ya sahara bibangamiwe n'indwara ya mugiga mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu bashika ku bihumbi cumi na bitatu n'amajana indwi barafashwe n'iyo ndwara ico kiza kikaba cahitanye abantu bashika ku gihumbi n'ijana aho muri nigeria no mu gihugu kibanyi ca nigere ibiro by'umukuru w'igihugu cya leta z'ubumwe za amerika byahakanye kugira icyo bivuze ku cegeranyo cyasohotse kivuga ku bijyanye n'amatohoza yakozwe n'umugwi ujejwe iperereza mu nama nshingamateka icyo cegeranyo kivuga ko hari abakozi babiri mu biro bya perezida bahaye amakuru umugwi w'inama nshingamateka avuga ku bijyanye n'inkuru ibigo bijejwe iperereza vya amerika bifise ku mugwi mfatakibanza wa perezida trump bivugwa ko umukuru w'umugwi ujejwe iperereza mu nama nshingamateka david nones yabonanye n'uwamuhaye amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu nones yagirizwa ko atahavuye ngo atanga ayo makuru mu banywanyi b'uwo mugwi ibyahavuye bitera impari zitari nke icegeranyo cyatanzwe n'abakozi bo mu biro kwa perezida wa amerika gishobora gutuma impari zongerekana ku ruhande rwa devin nonens arongoye umugwi w'iperereza mu nama nshingamateka nonens akaba kandi yari mu barongozi b'umugwi ujejwe imyiyamamazo ya perezida trump ibyo byatumye yagirizwa ko ahengamiye ku ruhande rw'ibiro bya perezida mu matohoza amaze iminsi ariko arakogwa tukiri hano muri leta z'ubumwe za amerika leta irongowe na perezida trump donald trump irabandanya kwiga uburyo bwose yohagarika ibikorwa byo guhingura ibigwanisho bya nucleaire bikorwa muri bikorwa na korea ya ruguru muri kino gihe kandi inama nshingamateka ya amerika nayo nyene iriko irihweza uburyo yokongerereza ibihano kuri ico gihugu ni nyuma yaho bitangarijwe ko korea ya ruguru ishobora kuba iriko irayitegurira gu- kugerageza ikindi kigendajuru ca nucleaire ed royce arongoye umugwi ujejwe imigenderanire n'ayandi makungu mu nama nshingamateka avuga ko leta ya perezida trump yategereza gufatira ibihano leta ra- ya korea ya ruguru royce avuga kandi ko perezida trump yohagarika amafaranga y'agaciro muri ico gihugu atuma kibandanya guhingura ibigwanisho vya nucleaire kuri wa gatatu umugwi wari kurigi kuri ivyo bihano mu nama nshingamateka ya amerika wasohoye iteko rihana amashirahamwe n'imigwi isanzwe itanga amafaranga agenewe guhingura ivyo bigwanisho iryo teko rikavuga kandi ko bijanye no guhohotera agati y'akazina muntu tubutse ko mu minsi iheze leta irongoye na perezida donald trump yatangaje ko imigambi yayo ya nu- kuri korea ya ruguru izoba itandukanye n'iy'uwahora aramutswa amerika umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres ahari mu rugendo mu gihugu c'uru- ca iraki yatangaje ko gukingira abanyagihugu mu gisagara ca mosura ari ikintu bategerezwa gushyira imbere kurusha ibindi inyuma yaho ashikiye ku mugwa mukuru wa iraki i bagdad guterres yabonanye na perezida wa iraki fuad masum umukuru w'inama nshingamateka ya iraki salim al juburi hamwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ibrahim al jafari abo bategetsi baganiriye ku bijyanye n'uburyo ibintu byifashe ku ruhande rw'abanyagihugu mu gikorwa c'inteko za leta co gutuza leta ya kisira mu gisagara ca mosul
urakoze rozine ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi aho aba fn cumi na babiri bayoboka agaton rwasa barengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya gitega ejo ku munsi wa kane inyuma y'umutaga bose bafashwe mu ndwi iheze muri komine nyarusange mu ntara ya gitega hagati mu burundi bose bagirizwa urupfu rw'umuntu yishwe ku mutumba wa gasenyi komine ya nyarusange mu ndwi iheze ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu fidele antoine nsabimana ni urubanza rwatanguye ruteva igihe cy'isaha icyenda n'iminota cumi zo kumuhingamo abagirizwa bose uko ari cumi na babiri bari barengutse bafise umushingwamanza bunganira nk'uko ababurana bari babisavye kuri uno wa gatatu ko vyari bitegekanijwe ko baburana imbere y'uko urubanza rwinjira mu idonido umushingwamanza jedone irambona yunganira abagirizwa yabwiye sentare ko atagituma na kimwe cofatirwako kugira ngo urwo rubanza ruburanishwe ikibiriraho aho yashimangiye ivyo asaba avuga ko kugira ngo urubanza rwitwa ikibiriraho ari uko uwagirizwa yafatanywe itonga ariko akora icaha afatiwe ahakorewe icaha canke afatanywe ikigwanisho cakoreshejwe mu gukora ico caha ivy'umushingwamanza irambona dedone yasavye nta gaciro sentare yabihaye urubanza ruca rurabandanya mu kibiriraho umushikirizamanza yaciye afata ijambo abwira sentare ko abo yashengeje abagiriza kuba ari mu bateguye bakongera bagashira mu ngiro igandagurwa ry'uwitwa bukobero yakobo yaba ku mutumba wa gasenyi komine nyarusange hari mu ijoro rishira uwa gatatu w'indwi iheze abagirizwa basavye sentare ko bozana ivyabona bikabakura kwicaha ariko sentare ntihaye agaciro ivyo basavye mu gihe ivyabo navyo umushikirizamanza bibaremeka ko icaha vyari vyaje abagirizwa babwiye sentare ko vyabona umushikirizamanza yazanye bitoshobora kubagiriza kandi bari mu mbonerakure zaje kubafata naho nyene sentare nta gaciro yabihaye ko yaruye kumviriza ivyo vyabona vyavuze ko babonye abashengejwe bagira amanama y'urutavanako iminsi mike imbere y'uko umuyisi bukobero yakoba agandagurwa abagirizwa bavuze ko ibivugwa n'ivyabona vy'umushikirizamanza ari ibinyoma vyeruye kuko batanze umuco ku buryo bakoresheje umwanya wabo ku munsi bukobero yicwa basaba ko boza ivyabona bibakura kwicaha ariko sentare yagumye ivuga ko ari ukubatesha umwanya inyuma y'impari nyinshi sentare yasabye umushikirizamanza n'abashengeje gusozera imburano umushikirizamanza yaciye asaba umunyoro wo guherayo ku bashengeje indwi abandi batanu basigaye asaba sentare kubeza sentare yacija mu mwiherero wamaze iminota mirongo itatu n'itanu ibona kugaruka gusoma ubwo yaciye uwitwa Hakizimana Jean Paul na Sabiyumva Didasi baciriwe umunyoro wo guherayo abandi batanu bacibwa gufungwa imyaka mirongo ibiri abagiriwe bose bategetswe gutanga indishi y'akababaro y'imiliyoni cumi na zine ku muryango wabuze ari hamwe batayarishe nabo bagaca bakora umunyororo w'agatsindikiro w'imyaka cumi aho bose baciriwe imyaka itandukanye yo gufungwa n'indongozi mu bayoboke ba rwasa muri komine ya nyarusange nk'uko twabibwiwe n'abayoboke ba rwasa bari baje kumviriza intayitesi umushikirizamanza irambona diedone yunganira abagirizwa yavuze ko atashimye urubanza rwaciwe akavuga ko sentare yahengamiye ku ruhande rw'umushikirizamanza mu kwanka kumviriza amasura y'abagirizwa igitabo mana vyacu Burundi kivuga ko bagiriwe n'icamu ntayi cese y'ikibiriraho bafise imisi itanu yo kunguruza igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
tuve mu burundi eh, tuje mu rwanda aho inyuma y'umwaka agiye kuburanira mu rwanda ibyaha vya jenoside n'ibyaha bityoza ikiremwa muntu ejo ku munsi wa kane niho umucamanza yatanguye kuburanisha mu mizi ladislas ntaganzwa ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa mbere y'uko umucamanza atangira kuburanisha urubanza mu mizi ubushinjacyaha buregamo bwana ladislas ntaganzwa ibyaha vya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu yabanje kwibutsa uregwa umwirondoro we n'ibyaha aregwa ntaganzwa atazuyaje yemeye umwirondoro w'uko wakabaye kandi yiteguye kuburana umucamanza yamubajije niba aburana yemera cyangwa ahakana ibyaha ntaganzwa yasubije ko ntacyo yavuga kuri iyi ngingo yavuze ko uburyo ikirego cy'ubushinjacyaha giteguyemo bumuzitira kwiregura yabwiye urukiko ko zimwe mu nyandiko mvugo z'abatangabuhamya urugereko MICT rwa Arusha rwazihaye ubushinjacyaha mu rurimi rw'icyongereza buzigumisha zityo kandi atumva urwo ruzungu gusa mu ijwi ritomoye yabwiye umucamanza ati mumpe umwanya mbona izo nyandiko mvugo mu kinyarwanda menye ibyo bandega uko bizaba bimeze kose nimbona bimenyetso bimpama nzajya mbyemera bwana faustin nkusi umuvugizi w'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko zimwe muri izo nyandiko mvugo uregwa avuga ko zitumvikana bazimuhaye mu cyongereza no mu gifaransa kandi aremeza ko uwo bahanganye yumva igifaransa urukiko rwanzuye ko mu gihe ubushinjacyaha buzabuburanaho buzajya bugera uregwa atahumva bizabihame ko buhasobanura mu rurimi yumva umucamanza bwana antoine muhima yibukije impande zombi ziburana ko igikenewe mu rubanza ari ukugaragaza ukuri ku kiburanwa nta ntambara barimo yabasabye kwitwararika no kwirinda guterana amagambo akarishya atagize icyo afasha mu rubanza ubushinjacyaha bwahise butangira gusobanura ibikorwa by'ibyaha burega bwana ntaganzwa buravuga ko yari burugumesitiri wa komine nyakizu kandi ko yari ahuje igitekerezo n'umugambi mubisha n'abandi bategetsi mu gihugu wo kurimbura abatutsi bose cyangwa se igice cyabo kuva muri mirongo cyenda na kabiri umwaka ntaganzwa yinjiriye mu ishyaka mdr power ubushinjacyaha buravuga ko yashishikarije abahutu kurimbura abatutsi acura umugambi wo kugenzura no kuyobora ibitero byahitanye abatutsi yitwara gisirikare kuko bwemeza ko yagendanaga imbunda ashyirishaho amabariyeri nyakizu kizu yakumiraga abatutsi guhunga muri icyo gihe ubushinjacyaha buravuga ko ntaganzwa yari afite imbaraga ku buryo yashoboraga gutegeka ko ubwicanyi budakorwa muri komine ye busobanura icyaha cya jenoside bumurega ubushinjacyaha bwavuze ko ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa kane mirongo cyenda na kane abatutsi bo muri perefegitura ya gikongoro bahungiye nyakizu kuri paruwasi ya cyahinda maze uregwa asaba n'abo muri nyakizu kuhahungira atari imuha ahubwo ari uburyo ubushinjacyaha busobanura ko bwari bugamije kubarundarundira hamwe ngo bicwe aho kuri paruwasi ya cyahinda honyine ubushinjacyaha buramushinja bamushinja ko haguye abatutsi basaga ibihumbi mirongo itatu abigizemo uruhare buravuga ko hari nabo ntaganzwa yirasiye ubwe ubushinjacyaha buramurega kandi ko ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa kane mirongo cyenda na kane ntaganzwa yafashe mikoro avugira cyahinda amagambo ashishikariza abahutu kurimbura abatutsi ubushinjacyaha bunashinja ntaganzwa ibindi bihumbi birindwi by'abatutsi baguye ahitwa mu bisi bya nyakizu ibi bivugwa byose uruhande rw'iregura ruzagira icyo rubisubizaho ubushinjacyaha busoje gusobanura ikirego cyabwo bwana radisirasi ntaganzwa w'imyaka mirongo itanu n'itanu yavukiye gashara mu cyahoze ari komine nyakizu muri perefegitura ya butare ubu ni mu karere ka nyaruguru mu majyepfo y'u rwanda araburana ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu n'icyaha cya jenoside gushishikariza abantu gukora jenoside kurimbura imbaga nk'icyaha cyibasiye inyokomuntu ubwicanyi nk'icyaha cyibasiye inyokomuntu no gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato nk'icyaha cyibasiye inyokomuntu ubutabera bw'u rwanda burakeka ko yabikoreye nyakizu ari naho akomoka n'ibyaha na magingo ayuregwa yabaye yirinze kugira icyo abivugaho ntaganzwa yatawe muri yombi mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yageze mu rwanda mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu azanywe n'urugereko mict rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyahi yarusha tanzania umwaka wihiritse ataratangira kuburana mu mizi kubera umurundo w'inzitizi zakunze kuvuka mu rubanza rwe bwana radisirasi ntaganzwa yari ku rutonde rw'abo leta zunze ubumwe za amerika yashyiriyeho akayabo ka miliyoni eshanu z'amadolari kubayitungira agatoki agaragaza aho baherereye iburanisha ritaha ni ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa kane uyu mwaka akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abanyarwanda batatu n'umurundi umwe baciriwe igihano cyo gufungwa imyaka cumi n'itanu no gutanga ihadabu y'amafaranga angana umuriyoni w'amarundi sentare nkuru y'igihugu ya muyinga yabaciriye icyo gihano bamaze kwagirwa n'icyaha cyo kwinjiza urumogi mu gihugu cy'u Burundi ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinze umurundi odasi nduwimana n'abanyarwanda batatu aribo jean claude sibomana barikana forodware na tefano hasangira ufite nibo barengutse imbere y'intahe muri sentare nkuru y'igihugu ya muyinga uko ari bane bafashwe ku munsi wa kane w'indwi iheze itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bafatirwa muri komine ya giteranyi mu ntara ya muyinga bafise imifuko igera ku icenda yuzuye urumogi mu ntara y'icese yo kuri ubu wa kane abo bagabo bashengejwe n'umushikirizamanza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya muyinga uwo nawe yabashengeje ku cyaha cyo gucuruza ibiyayuramutwe ashikiriza imburano ziwe umushikirizamanza yavuze ko bafashwe bariko binjiza urumogi barukuye mu gihugu ca tanzania izo mburano z'umushikirizamanza zibandanye zivuga ko ubwo rumogi rwabanje kunyegezwa mu rufunzo imbere yo kurizwa ubwato gushika ku butaka bw'u Burundi ruciye mu mazi y'uruzi akagera umushikirizamanza yavuze ko uwitwa gihanga ariwe azana ubwo rumogi mu burundi akarurungikira uwitwa kiboregwa wo mu gihugu cy'u rwanda gihanga aba muri komine ya giteranyi ubutungane bukaba butarashobora kumuronka kiboregwa nawe aturuka mu ntara y'uburasirazuba mu gihugu cy'u rwanda sentare yaciye isaba abashengejwe kwiregura ku cyaha bagirizwa bashose bemera icaha umwe mu baturuka mu rwanda yemanze avuga ko umukoresha wabo ahindagura abakozi uko amezi abiri atashe sentare yasabye umushikirizamanza gusozera imburano ziwe yisunze ingingo y'amajana ane na mirongo icenda na kabiri y'igitabo mpanabyaha ca kabiri umushikirizamanza yasabiye igihano umwe wese muri abo bagabo co gufungwa imyaka mirongo ibiri no gutanga ihadabu y'amafaranga angana imiliyoni zibiri z'amarundi mu kubasabira ico gihano umushikirizamanza yisunze ingaruka mbi zitegwa n'ibiyayuramutwe nk'urumogi yafatiye ku mutekano no ku magara y'abantu ihadabu nayo yayibasabiye yisunze ko bagize umugwi witunganije ugakorera mu bucuruzi bw'ibiyayuramutwe mu bihugu bibiri yaciye asaba kandi sentare ko yotomora mu gocika ico urwo rumogi rwokozwa agasigura ko aho rubitswe rumerera nabi abahakorera n'ababitura sentare yaciye isaba kandi abashengejwe gusozera imburano zabo umwe muri bo yasabye ikigongwe abasigaye baca basaba sentare ko ariyo yoraba ingingo yofata ubwo rubanza rwatanguye kuburanishwa igihe cy'isaha zine gushika nk'igihe cy'isaha zine n'igice rwaciye ruja mu mwiherero inyuma y'iminota nka mirongo itatu hacarasomwa urwacitse abashengejwe uko ari bane bagiriwe n'icaha co kwinjiza urumogi mu gihugu c'u Burundi kandi bari mu mugwi wabiteguye baciye bahanishwa umunyororo w'imyaka cumi n'itanu n'ihadabu y'amafaranga angana umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kuri umwe umwe wese sentare yashinze ko urwo rumogi rupima ibiro ijana na mirongo itandatu n'umunani n'igice ruzoturigwa ivyo bikorwa bikazokurikiranwa n'umushikirizamanza imuyinga jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda urunani rw'amashyirahamwe yigenga yo mu burundi force ruvuga ko mu myaka ibiri iheze abaharanira agateka kazi na muntu batotejwe bikomeye mu burundi urwo runani rumenyesha ko bamwe bishwe abandi baranyuruzwa amashyirahamwe amwe arafutwa mu gihe abandi batotejwe bagahunga igihugu mu nama iriko ihuza amashyirahamwe yigenga yo mu karere ka afurika y'ubuseruko urwo runani force rwashize ahabona ejo ku munsi wa kane urwandiko rusaba ko icyo kibazo coba ic'akarere kose ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru ari arusha urunani ruhuza amashami yigenga mu burundi forumu pour renforcement de la société civile forske ruvuga ko kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu akazi k'abaharanira agateka kazina muntu katoroshe na gato urwo runani ruvuga ko gukora akazi nk'ako byasa no kwiyahura mu kiringo cy'imyaka ibiri iheze munamihuza amashami yigenga mu karere ka afurika y'ubuseruko metre janvier bigirimana yaserukiye urwo runani yabwiye bagenzi be ko hari bamwe bishwe bazira ko baharanira agateka kazina muntu nagomba kumenyesha ko agateka k'abaharanira agateka kazina muntu mu burundi kifashe nabi cyane kuko murazi abarongoye amashyirahamwe atari make barahunze eh, bamwe baratswe n'ukwicwa amashyirahamwe yacu yarahagaritswe amakonte y'ayo mashyirahamwe arafatwa kuba hariho bamwe mu bagize ayo mashyirahamwe banyurujwe ni uvuga nk'uwo muri rigiteka murazi yuko hariho kandi wari asanzwe ari muri orikome witwa charlotte yishwe murazi yuko mutamambona imparongo ya porodehashi abo mu muryango iwe batotejwe ku rugero rwo hejuru gushyikaho bamwicira umwana bakamwicira n'umukwe wiwe abatari bake b'umuryango wiwe bakaba uno munsi baraturaturwa bagahunga urwo runani foruswe rwashize ahabona urwandiko ruhamagarira amashami yose yigenga yo mu karere ka afurika y'ubuseruko guhagurukira ikibazo cy'abaharanira agateka kazina muntu mu burundi kugira ngo gitorerwe umuti twagombye kubwira abo mu yandi mashyirahamwe muri kano karere k'ubuseruko bwa afurika yuko ari ngombwa ko tugira urunani uno munsi kugira ngo ibyo bibazo byose biri biraba mu burundi tubihagurukire badufashe tubitorere umuti ku buryo ibyo bibazo byamaze gutandukira n'ibindi bihugu bitazotera ingorane mu bindi bihugu kuko murazi yuko abatari bake bahungiye muri bino bihugu bya kano karere haba muri tanzania uganda u rwanda kongo na kenya bisigura rero yuko ikibazo n'umunsi kiri mu burundi kitari ikibazo gusa cy'abarundi ni ikibazo cy'akarere n'ikibazo cy'amashyirahamwe yo mu karere urwo runani rwatangaje ko ubu naho hadutse uruhigi rw'indongozi z'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi metre janvier bigirimana ariyamiriza iyo ngendo yita ko ari ubundi buryo bwo gutoteza abaharanira agateka kazina muntu kandi twagomba twiyamirize cyane iyi ngendo twumvise yo kunyuruza abanyeshuri barongoye abandi muri kaminuza y'u Burundi twibaza ko ari ingendo mbi ingendo iza yongereza ibibazo mu bindi byari bihari ari nacyo bituma duteye akamo abategetsi b'u Burundi bahagarike iyo ngendo yo kutoteza ubwo rwaruka nimba hari ibibazo bafise kandi natsinda baramaze kwishyira ahabona ntibabahamagare mu bugwaneza bavugane ibyo kubatoteza gutera ubwoba ntibyigira bizana umuturama hama kandi ikibazo kijanye n'agafashanyo bahora baronswa twibaza ko ari ikibazo gihambaye cyane kuko uno munsi hari ubukene ntitwumve ingene mu gihe bazi yuko imiryango uno munsi itagishobora kuronka ingene ifungura ari uwo mwanya bafata wo kuvuga ngo turahagaritse agafashanyo twaha abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi ni kuvuga yuko umunyeshuri w'umukene uno munsi basa nk'uko bamubwira bati ntufite uburenganzira bwo kwiga mu kwezi kw'icumi umwaka uheze amashami yigenga atanu harimwo n'ubwo runani foruswe yarafoswe na leta y'u Burundi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwagirije ayo mashyirahamwe ko agumura abanyagihugu umushikiranganje pascal barandagiye yashikije kandi ko amwe muri ayo mashyirahamwe yinyegezamwo ababiba inyigisho z'urwanko gucanishamwo abanyagihugu no gucafuza igihugu ayo mashami yoyo avuga ko azira ko yiyamirije kwitoza ko umukuru w'igihugu ahari naho biri uko ayo mashyirahamwe amenyesha ko akibandanya akora naho indongozi zayo nka zose zahonze igihugu byekarabi niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
muri nigeria abantu barenga ibihumbi cumi n'umunani barishwe mu myaka indwi y'intambara y'iterabwoba y'umutwe boko haram boko haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo ku ishuri ryisumbuye rya Chibok radiyo ejo ry'amerika yarakoze amatohoza gutyo ibona videwo z'ibanga atahandi ziraboneka zakozwe na boko haram yerekana amahano abari muri uyu mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzirakarengane muri ayo mahano harimo uko bica abanyagihugu ataco bazira ingene babakubita buyoka n'ingene babakora ku iterabwoba izo videwo mushobora kuzisanga kuri facebook ya radiyo ijwi ry'amerika ariyo voa radiyo yacu canke mukazisanga ku rubuga rwa interinete y'iradiyo yanyu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mbwira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika imaze kugira ibitero byo mu kirere bishika kuri mirongo itatu muri yemen mu bihe vya vuba ivyo bitero vyagizwe ku mugwi al qaira in the arabian peninsula akap mu mfunyapfunyo umuvugizi w'igisirikare c'abanyamerika kigwanira mu mazi jeff davis avuga ko uwo mugwi utinyitse cane ufise umugambi wo gutera ibihugu vyo mu burengero bw'isi davis avuga ko ibitero vyo kurwanya iterabwoba vyakozwe vyifatanyije na leta ya yemen yongera akavuga ati igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika kizobandanya kugira ibitero kuri uwo mugwi hamwe no ku nyubakwa zawo mu ntumbero yo kuwutesha ute kugira bakingire ubuzima bw'abanyamerika davis avuga ko intumbero nyamukuru ni kugira bateshe abagizi b'iterabwoba ntibagire ukwishira n'ukwizana mu duce basanzwe bakoreramwo avuga ati abagwanyi bikika mu kiza bakorera mu turere tw'igihugu cya yemen tutagiramo ubuyobozi kugira bategure ibitero bagira ku butaka bwa amerika davis avuga kandi ko ibitero biheruka kugirwa byagizwe ku bagwanyi ibikoresho byabo n'inyubakwa bakoreramwo mu turere twa abian albiada na shabwa ibyo bikazotuma badashobora gutegura ibitero bikanatuma badashobora gukorera mu duce leta ya yemen imaze kwigarurira akap ibandanye kuba umugwi uteye amakenga menshi mu gihe ukorana na al qaira ukaba kandi uri kubukika mu kiza cy'uruhagarara rw'intambara ya gisivile iri muri icyo gihugu davis avuga kandi ko uwo mugwi umaze kugandagura abanyamerika benshi kuruta abamaze kwicwa na leta ya kisilamu muri siriya na iraq davis avuga kandi ko akape ari umugwi w'iterabwoba utoroshe na gato kandi umaze kwerekana ko ushobora gutera kandi ukica abanyamerika ukaba ugiye no kubandanya umutegetsi mu biro by'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi muri amerika avuga ati uyu mugwi ni umugwi uteye ikibazo muri icyo gihugu mu karere no hakurya mu bindi bihugu harimo na leta zunze ubumwe za amerika n'ibihugu bicuditse captain davis avuga ati tugiye kubandanya gukorana na leta ya yemen n'iyindi migwi muri icyo gihugu kugira tubateshe bareke gukorera muri icyo gihugu
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air. It's in nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niyo bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mwakoze kudutega amatwi ntimutangwe mu biganiro byacu bikurikira
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.